bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duheruka na senzage ubwoba bwamutashye bwo kuba yumva ko yaba yamennye ibanga ese mama yaje kubyitwaramo ate mukurikire umukino
senza ikarame paturo icyo naguhamagariye kukubwira rero burya naje kwisubiraho wisubiyeho paturo Eh, nawe ndashaka ko tuvugana ku bijyanye n'iby'imbuto y'imyumbati Eh, none ndashaka kubishinga kankimbi Eh.
wowe nkaguha akandi kazi ahubwo ubwo ari ibyo nta kibazo paturo Ugize ubwoba se?
Eh, ah, usibye ko na mukamana atsigiye abahinzi nawe ibyo bimufata bizi Mm.
hari aho undi eh umutima warumvuye muta Eh, Mm, nibyo yego ibyo ndaza kureba ariko wowe ndashaka kugushinga ibyo guhinga imboga paturo ngewe rwose ndi tayari ndi egisipuresi imbaraga ubushake n'ubumenyi ndabifite ngewe rwose Eh.
muzi ko ndi kuraje se?
ndabizi ni nayo mpamvu nanjye ngushyira ahagoye Eh, rwose.
Eh, Eh.
buriya rero Yego.
ndashaka ko duhinga amashu amashu dodo na pavuro ndi tayari Eh, nagira ngo rero guhera ejo Ehe.
tuzatangire imirimo yo guhumbika umwayi w'izo mboga Eh, umwayi wazo warawuguze se paturo cyane rwose ah tiyari ntumva Eh, ubwo rero ndagira ngo twumvikane nonaha yego eh, uko bizakorwa yego kuko ejo ntabwo nzabyukira paturo ngewe nguhaye garanti ntumva Mhm.
rwose ntuvunike ubuhumbekero ngewe nzi kuwutegura Ntu- ntubizi se harya nigeze mbikwereka Eh, warabinyeretse Mhm.
Eh, ingenzi se si uko ah, aho bukorerwa haba hari ubutaka bufite ifumbire ihagije Mhm.
Eh, n'ubusharire buringaniye bw'ubutaka Mhm.
Eh, kandi ari ubutaka bu- buhitisha umwuka Mhm.
butose gahoro kandi buhitisha amazi
hanyuma hagahingwa hate Eh, Mhm.
paturo ndabizi cyane ni ukuri kw'imana Mhm.
ndabizi rwose ni ugushinga isuka kugera mu bujyakuzimu bwa santimetero makumyabiri kugera kuri mirongo itatu Mhm.
ibyatsi bibi byose bikavamo Eh, birumvikana kandi ko imirimo yose igomba kurangira ubutaka bworoshye yego kandi bwegeranye yego Eh, kugira ngo imizi izashorere ahantu heza Eh, nibyo rwose paturo I- icyo nari ngiye kongeraho Urukundo.
eh, ni uko hanyuma y'icyumweru kimwe mbere yo guhumbika hashyirwamo ifumbire y'imborera cyangwa se y'amatungo ishangutse neza Eh, ndetse n'iy'imvaruganda yajyamo npeka cumi na karindwi cumi na karindwi sibezi paturo Urabizi rwose.
Reka njyewe ujye unyizera rwose iby'ifumbire ariko rero byo Eh, tuzabireba mpari eh, nta- Eh, ni kimwe n'ibyo gutera imiti yica udukoko Eh, nta kibazo Eh, Eh, Eh, ntuzize ko nabyo burya Aha.
ibikorwa mbere y'iminsi ibiri cyangwa itatu mbere yo guhumbika paturo ibyo ndabizi rwose wabitubwiye mbere rwose wabidusobanuriye cyane senzage rero karame ndakumva ndabizi paturo gukora neza paturo rwose ndakora ahubwo ngiye kurenzaho ntumva ngiye kurenzaho rwose kandi paturo murakoze gushima Eh, kandi twe tuba twikorera Eh, kuko iyo uteye imbere natwe reka tubyungukiramo Ndabyumva, ndabyumva. Eh, nibyo rero ubyemera utyo ndakumva Eh, ni nayo mpamvu nanjye buriya Ehe.
nakugeneye agashimwe kandi nizeye neza ko kazagushimisha paturo bora hano reba Mhm.
ugitekereza ku ngingo rero yashima burya mu mutima Mm.
nanjye umutima wanjye nanjye wahise ugushimira burya ni ukuri kwibara turajyana turahuza naje usubirire mu kazi rero Eh.
ubwo naheje nyuma y'akazi rwose nzakugezaho ishimwe naguteguriye yego paturo urumva Yego.
narikugezaho rwose ntugire ikibazo yego paturo Mm.
Mm. ndagushimiye Sawa.
kandi ni ukuri kw'imana imana ikomeze guha umugisha buri muntu Eh,
kagi ibintu bivugwa bigasubirwamo yego
buriya ni gute wamenye ko umugaga ari we wabyaye uriya mwana umugore wawe yunze
none se mani akarame ugira ngo se njye nari kuzapfa mbimenyesha Hmm, reka da kagira inkuru ni amahirwe nigiriye gute reka buriya hari mushiki wanjye utuye za busenyi simuzi se veronika uherutse no gupfakara atarwajije utyo ni uwo Eh, ndamuzi rwose Eh, nyuma yaho rero yagiye agira ibyago byinshi ndakumva noneho aza kurwaza umwana bigeraho yenda gupfa yo
nuko ndamuherekeza tujya kubaza umuvuzi wa kinyarwanda
umupfumu ah ha, ngo umupfumu Eh, ntiyumve babita abapfumu ngo ugira ngo ntibazimye gute se none se ko nagiye mperekeza umushiki wanjye Hmm, bikarangira nanjye ambwiye ibyanjye
ki Ha, ubwo yabaye akimbaza ndakumva mubwiye ko nkora akazi k'ubuzamu Ah, banaratangaye Hmm, atiyo ati se niyo mpamvu mbona urugo rwawe rwugarijwe ngahore ngo rwugarijwe nande
ubwo nyine nanjye nashatse kumubaza Hmm, ati bizakuzindira hmm, sibwo binzindiye nuko reka ngeriyo hano
arambajije ati ati ubundi umugore wawe mubyaranye abana bangahe ibi tubyaranye abana batanu n'uwa gatandatu uri kwibeshya yego rwose si bwa nsetse yampaye inka rero agusekera ikize kandi no ati se n'uwo nkora mubara nk'aho ari uwawe ra ngaho
yego baba rero ko haba akazakora ku muntu nuko nuko aransobanurira byose
Eh, ibimenyetso ampaye byose eh, neza neza neza biragenda bigwa kuri mugaga yego rata mugaga mugaga uri rero burya rero manihura Mm, twebwe abagabo ntitujya twita kureba abana abagore bacu babyaye abo basaba cyakora Hmm?
rwose uzi ko natashye Mm, naratashye ndagenda ngeze mu rugo mm, nitegereza uruhinja ndarureba mu maso mu gahanga ndeba intoki ndeba inzara ndeba ibirenge manihura we mm.
nararebye neza neza nsanga nsanga ni mugaga wibyaye neza neza neza neza
kaki cyakora uriya mugabo yarahemutse yarahemutse mugaga ni umuntu mubi uriya yashukishaga umugore wawe udufaranga mbega yakiriye.
mugaga we- we- wivuga ibyo yamushukishije byo mbega se yaba- yababa data maniho Mm.
akaga kabwira abagabo
ariko kazinga uyu munsi mwantereranye koko uzi ko senjage nawe yashyize hano mpanganye n'abakozi dore ko baba bacungana n'umuntu ku jisho ni abakoresheje ariko ubu ngubu nibwo bakiva mu murima nibyo nanjye nari mpanyuze ngo ndebe umubyizi mwakoze uko ungana urabona se tutakoze sa mwagerageje byari amahoro ariko iyi byari amahoro nari nagiye ku ishuri ry'umwana ariko mbere yaho nari nabanje kunyura kwa bosi iyi ngo musabe agahushye ni nabwo yahise asobanurira uburyo bugezweho tuzateguramo imbuto y'imyumbati hari ikidasanzwe se kandi yewe ga yewe mukamana icecekere Mm.
ni amasomo mu yandi Dore.
byonyine gutegura imbuto Mm.
kuko wibeshya ukabikora nabi wazasarura urira bimeze gute byonyine kumenya ingero z'ingeri z'igiti cy'umwumbati ziterwa uko zingana burya se uretse kwirinda ko ingeri yaba yoroshye ari igitontome cyane cyangwa yarakomeye bigira ukundi bibarwa Eh, igiti kivanwaho imbuto zo gutera kigomba kuba nacyo ubwacyo kitarengeje amezi cumi n'umunani gitewe hanyuma ingeri ziterwa zo zigomba kuba zifite amaso umunani kandi rero ni ukuyabara nta mususu mbese ubwo ni ukubara nta gucishiriza reka da cyakora iyi ngeri ifite amaso yegeranye ni ugupima ingeri ireshya na santimetero makumyabiri
ubwo ndabyumva ni intambwe y'ikiganza utyo iyo amaso yegeranye rero Mm.
ubwo urumva ko kuri santimetero makumyabiri amaso umunani ataburamo ibyo rwose ntabwo nari mbizi nabonaga niterera ingeri ntazi uko zateguwe ibyo gusukura ingeri mbere yo kuzitera ngira ngo byo urabizi Ah, narabyumvise ariko sinzi uko bikorwa ubwo uzi ko zibanza kwinikwa mu mazi yashyushye ku gipimo cya dogere mirongo itanu ariko mpande ibyo ni ibiki noneho nyine kubera ko imbuto iba ivuye aho ngaho mu bisambu hose Mm.
udusimba tw'amoko yose tuba twarateyeho amagi ese burya Hmm, ubu ayo magi rero yakurura ibyonnyi ku buryo umuntu yatera Mm.
ugasanga ateye imbuto nyine ifite ibyo byonnyi biyisagarira ntisagambe nk'ibyo cyane rwose
erega mugaga abakozi bawe bari bansinze mu murimo ntibabizi ahubwo se ko ari we yayo uwo bashakagaho iki ariko mugaga kumva ikibazo ugifata minenembwe wa mugani w'abaturanyi ndumva rwose wagisuzuguye ikibazo cyese ariko wowe hmm? ahubwo se ko nashakashatse aho nashyize za mpapuro twakoreyeho amasezerano nkazibura byagenze bite uzazibaze nyakwigendera niwe nazihaye maniho
ntikize
numvise neza ibyo umbwiye cyangwa ndarota none izuragira ngo nkubwire ngo iki ari we nazihaye Hu, maniho ntikize none ngo njye ko zimubaza koko kuzimubaza nyine maniho nkiki muri iyi minsi watewe n'aya madayimoni koko Hmm? ubwo koko nturwaye keretse niba ari wowe urwaye naho ngenda muzima noneho niba uri muzima rero uzajye kundeka nziyitaba rwose eee ubwo ababizi bazavuga uko babizi eee icyo nicyo nashakaga kumenya rwose icyo umenye se ni iki menye ko uhisemo inzira z'imanza aho kumvikana n'umuvandimwe umuvandimwe unyohereza kujya kubonana n'abitabye imana aho bari rwose ndamusibye mu bavandimwe banjye yake urumva ahubwo nyine menye ko nta muvandimwe mfite guhera none nzabana n'inshuti eee ubwo reka nigendere ibyo birakureba niba niba ari kubihisemo
ndabyemeye bindebe genda
yakora ubushakashatsi nyine bwagaragaje ko ayo magi mu minota makumyabiri ingeri zinitse mu mazi yashyushye ku gipimo cya dogere mirongo itanu aba apfuye Eh, ingeri igasigara ifite isuku
hanyuma se ubwo ubwo se ntubyumva icyo tuzakora hari ukuntu yanyeretse umuntu apima ubushyuhe bwa dogere mirongo itanu dukoresheje ibipimo abahinzi babona biboroheye ha ngo ufata rero icyuma gikomeye nk'isuka niyo ikunzwe gukoresha hanyuma se noneho ugafatishaho agace ka bene bya bishashara biba bipfunyitse radiyo iyo uyivanye mu iduka ikiri mu gikarito cyayo hanyuma se ibishashara bya radiyo Mm.
hanyuma se ngo bukakomekaho gute kugira ngo ukomeke wenyine ku isuku utonyangirizaho amazi ya buji wacanye Yego, mama.
maze ukagatsindagira ku buryo ya mazi ajya guhora akafashe noneho ubwo ukarambika mu isafuriya irimo amazi hanyuma ugahita ushyira ku mashyiga ugacanira yego mukamana warushye ngahora iyo amazi ageze rero kuri bwa bushyuhe bwa dogere mirongo itanu ka gashashe arakomoka kuri ya suka yego ma ubwo igikurikira ni ugukuramo umuriro ngo ubushyuhe butiyongera hanyuma no gushyiramo ingeri z'imbuto muri ya mazi mu gihe cy'iminota makumyabiri
ko numva ibyo bintu byawe bisaba imyitozo ubwo ariko icyo ntakubwiye ni uko mu kurambika isuka mu mazi uyihambira munsi uduti kugira ngo idakora ku isafuriya iri ku muriro bityo ubushyuhe bwayo buba butaranakwira mu mazi bukaba bwakubita kuri ya suka maze ka gapimisho kagahita kavaho amazi ataragera kuri cya gipimo twifuza yego nyagasani yewe ndumva byumvikana da nubwo Eh, bitoroshye nitubikora rimwe tuzahita tubifata mu mutwe
ibyo rero birasaba ko tubikora tukareba na ko ana- anahari akatwerekera Mm.
ariko rwose maniho nk'iki se mbabarira rwose ungwize ukuri pe ko nzi rwose ko nta n'amazi yari bawakoreje mu kanwa ni gute watinyutse ukaza gutera amahane mu murima uvuga ngo ni umurima wawe kandi uzi neza ko wawukoresheje imyaka cumi n'ibiri
mukama ayo magambo yamire bunguri eh yamire bunguri nagera mu kumba k'indiba y'umutima wawe uhita ushyiramo ingufuri urufunguzo urumenda ubike Ye?
uranyumva iki ha soni ndakubwiye ngo umugaga twakodesheje imyaka ibiri gusa Eh?
ibindi ntabyo uzi ni imyaka ibiri imyaka ibiri nyine kandi wa mugore uri umusazi uri umusazi rwose ndabona n'akataraza uzakazana
ndacanama ndaraba nibereye soni ni mukuru wawe ubwo mufite uko muzabyivuganira njyewe nari nzi ko ari imyaka cumi n'ibiri niba hagati aho ngaho hari uko mwabihinduye rero ha ibyo ni imyaka ibyanyu cumi n'ibiri ndarengana ariko uwa mugore uba muzima cyangwa Eh? nk'ibyo bintu barabivanye he Ka- k'abagore b'iki gihe muri abasazi
Ah, noneho nkumenyesheje ko twakodesheje imyaka ibiri reka ibindi byose wari uzi ubyibagirwe aha wowe kabyarawe navuze ngo ibyo ntibindeba ntibikureba nyine Mm, ndabyemeye rwose ahubwo ntabyo ubuzi yego n'undi wese uzabikubaza Mm.
uzibuke ko ntabyo uzi uko bimeze reka mama wanjye nigire mu byanjye nifitiye agatwe gato rwose reka nze nkarinde uruguma genda n'ubundi watinze ni akazi kawe nakugiraga inama ntitwashwanaga mva mu maso
cyorere ese mukamana ko atavuga rumwe n'umugabo we manihura ku buriganya ashaka gukorera mukuru we mugaga ahura urugo ntirugiye guhungabana ntimuzacikwa n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri